Ibandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika hisamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe na Aloise Bigirimana muri aka kanya k'amakuru yo hirya no hino ku isi nayo amakuru abandanya mukaba muza kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ibitigiri vy'abishwe n'ibisasu vyaturikijwe mu modokari ku munsi wa gatandatu i Mogadisho ku murwa mukuru wa Somalia bishitse ku bantu baba amajana abiri na mirongo ine hamwe n'abarenga amajana atatu bakomeretse kibaye igitero gihitanye abantu benshi cane muri kahise k'ico gihugu icegera c'umuvugizi wa sena ya, uh, ya somaliya abshir mohamed ahmed yabwiye ijwi rya amerika ko abapfuye bamaze gushika ku majana abiri na mirongo itatu n'indwi abanyagihugu bashavuye bagize imyiyerekano mu mabarabara y'imogadisho kuri uyu w'imana biyamiriza umuhari wa al shababu uwo muhari usanzwe ari wo ukora ibitero nk'ivyo iyi mogadisho ntaco urashikiriza ariko leta ya somaliya hamwe n'abahinga mu by'iterabwoba bemeza ko atabandi bakoze ibyo bitero atari uwo muhari bamwe mu bari muri iyo myiyerekano barakoze barakoroye amosozi bashyitse ahabereye iryo bara babonye ibisigarira by'ibyasambutse ibihugu by'ubufaransa ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika turukiya hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika kuri uwimana batangaje ko bifatanije na somaliya muri ivyo bihe igihugu kirimwo kandi bagishigikiye leta ya somaliya yashinze iminsi itatu y'ikigandaro kandi itegeka ko ibendera ry'igihugu riduzwa gushika hagati abategetsi ba leta iharanira demokarasi ya kongo baratoye kuri w'imana ibiziga by'abantu mirongo ibiri na batandatu bishwe igisirikare cya leta kivuga ko bapfuye ku itariki y'indwi z'ukwezi kw'icumi turimwo mu buseruko bw'igihugu mu gitero yegeka ku barwanyi b'abaganda b'abayisilamu bo mu muhari adf make hazukayi ni umuvugizi w'igisirikare mu karere ka beni muri kivu y'uburaruko avuga ko muri ivyo biziga harimwo icumukenyezi hamwe n'umusirikare wa kongo hamwe n'amapikipiki mirongo ibiri n'imwe zaturiwe avuga ko ari abaguye mu mutego w'abarwanyi ba adf mu ndwi iheze abarwanyi b'umuhari adf bagirizwa gutega umutego abagendesha amapikipiki aca amafaranga ku itariki indwi z'ukwezi kwa cumi kwibarabara rifatanya ibisagara vya kamando na mbau iminsi ibiri ikurikira inyuma yaho abasirikare babiri ba onu nabo nyene baciye bicirwa muri ako karere nyene mu gitero begeka kuri uwo muhari wa adf nyene muri afurika kandi senatere george weya yahoze ari umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu joseph boakai nibo bagize bagiye kuzohiganwa mu gice cya kabiri mu matora muri Liberia atekanijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe kuza ibyo bitangazwa n'umurwi ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu mu majwi amaze guharurwa mu biro birenga mirongo itanu na bitanu ku ijana george weya afise amajwi mirongo itatu n'icenda ku ijana imbere ya joseph boak kai afise amajwi mirongo ibiri n'icenda n'igice kimwe ku ijana gushika ubu rero nta n'umwe muri abo bakandida ashikana amajwi mirongo itanu ku ijana asabwa kugira atsinde mu gice ca mbere uwuzotsinda mu kiringo kigira kabiri azosubirira perezida ellen johnson sirleaf aza akwija imyaka cumi n'ibiri ku butegetsi mu biringo bibiri yemerewe gutwara mu mategeko canke ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca Liberia hanze y'umugabane wa afurika perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje ejo ku munsi w'imana ko ategekanya uh, kugendera irani ku itariki kanaka atarashira habona ruzoba rubaye urugendo rwa mbere umukuru w'igihugu cy'ubufaransa azoba agize muri irani kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu kandi akazoba yongeye kwerekana ko ateye kubiri n'umugambi wa perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika ku masezerano ya nikireyere irani casinye n'amakungu abajijwe ku vyerekeye aya mu masezerano perezida macron yabwiye abamenyeshamakuru ko yasavye trump kutavavanura n'ayo masezerano kandi amenyesha ko yifuza ko umuryango ugize ubumwe bwa buraya nawe nyene ushikira ayo masezerano ngo kubwiwe ishigwa mu ngiro ryayo rirakurikiranirwa hafi mwomenya ko emmanuel macron kuri uyu wa kane uza atekanya kwakira umuyobozi mukuru w'igisata mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho by'ubumara yukiya amano akaba ashinzwe no kugenzura ibikorwa vya irani mu mugambi wa nikleyeri abarwanyi b'abanyanigeri tugaruke gato muri afurika bo mu muhari w'iterabwoba wa boko haramu bahawe gushika ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kugira bazobe bishikanye ku butegetsi ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi w'imana na buramatari w'intara ya difa iri mu manuko bushira ubuseruko bwa nigeri hafi y'urubibe n'igihugu kibanyi ca nigeria muhamadu layu lawai dan dano yabishikirije mu ntara ya difa mu rugendo yarimwo mu ikambi yakirirwamwo abanyanigeri bashize ibirwanisho hasi barishikana baho bahora mu muhari wa boko haramu ako kamo batanguye kugaterwa kuva ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu
urakoze aroyizi inshuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku rubuga rwa interinete turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ijwi rya amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari ejo ku cyumweru wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro mu burundi uwo munsi wasanze abakenyezi bakoraga umwuga w'ubuhinzi batari bake barataye ingo zabo bajya mu mujyi biturutse ku ntambara yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu bagiye gushakira imibereho imiryango yabo bakora ubucuruzi buciriritse ariko bavuga ko bitaboroheye aba baganiriye na mugenzi wacu eroje wirikaneza jewe mbeshejeho abana batandatu ndababeshejeho kandi ntagira ikibatunga ndagira cepfo ca ruguru ndi mpunzi tubaye ngaha mu gisagara mpanze inzu gashamburete ka mirongo itatu jewe urabona ndandaza guhera kuri utu tujerekani utubidi base n'akarobo iyo ndakaronse turirirwa ngaha kwibarabara tukirirwa turarondera amahera hari igihe tuzana utuntu dukeya ataco tumaze tugaca tugenda dutanze n'amahera y'abapolisi sinzi rero ayo mahera ico twaba tuyatangira basi bopfuma badupunguza tugatanga make make kuko urabona amajana atanu atanu ku muntu umwe umwe n'amahera menshi kandi utayatanze n'utwashera twawe baca badutwara ntumenya niyo twagiye rero tukeneye abaduserukira batubariza ayo mahera ico tuyatangira canke bapfume bugurura isoko tuyatange turi ndani mbere nakarambeshejeho kubera ndaronka rasiyo nyene buke buke nkunze abana bane byose ni je nimenya ico nico kituma baja ahubwo muduserukire mutuvugire mutubarize amahera turiha ku munsi ku munsi ico twoba tuyarihira mupfume mutubwira turihe ku kwezi ayo dutanga mugapana ku munsi ku munsi hari igihe uba waroseyose nkesa nyene wo gusuma bagaca bayagutwara uca utaha uko nyene twebwe no kubera baduhohotera minsi yose naho tuba twararije isombe bigaragara yuko byaboze bikabemerwa nabi dutegereza gutanga amahera amajana atanu kira ku munsi ku munsi utayatanje baca bakwanurira ibintu byawe bagatwara ntusubira kudandaza twarabivuze basi banadupunguze kubera dufise imiryango myinshi dufise abana dutunze twigisha turi mu nzu zo gupanga baranka no kutworohereza amajana atanu atanu ku munsi ni menshi kandi urabona isoko yose yigera twebwe botuma batuba duhinduka basi tukajya mu isoko indani gukorerayo ni ibintu nyine bikomeye ni kubera utarimye umuntu ntajya kandi abo bakuru bose ni kubera abarimyi bariko bararima kuko buzinjira mu gihugu ntacovamwo imisuma zoba nyinshi ariko nyinge ziba nyinshi abo bakuru bakubaronkaho basuma rero nico gituma rero ariko rero bakadukengera ngo murindushi mwebwe murwa ku masuka ntibamenye yuko abantu babayeho kubera abirimije barahambaye ukubera namwebwe abantu bose barose- ba- babayeho kubera umwirimizi Eh, ku- kubera umwirimizi hari ico aha- ahereza abantu bose ibihugu byose ibihugu byose iyo bugaye imbibe nkana ko abantu barira ngo ibyahora byinzira ngo imice yinzira ngo ibiki none wese usanga rero byose ari magiranire njyewe ndabeshejeho umuryango abana bashika batandatu nijewe rero ndabaronderera ngahaha nkabagaburira icyo ndonse byose nkabagaburira ndandaza ibijumba mbuzi ibijumbu nkadandaza amateke jebayo kubera ndacuruza isombe ngasekura nkaronka garasiyo k'abana ku munsi harigenda hana bitatu bibiri ku munsi ndonka bitatu cyane nkaronka bine gutyo hanyuma umuryango wanjye nkawusumira ukarara uriye kuri uwo munsi aha nitwororohereza naguhaye buke turatanga amahera bakaza kuturisha ayo mahera tutaziyaca n'utwo twunguka ngaha ugasanga tu- baje kudu- kudutwaka tukadutahana ukaca usanga wungutse n'amajana atanu aragiye muri ba bantu nuko nyine rero nitworohewe nabuhaye buke ni ukubura nyene ico du- aho twokorera nyene twokwivuza utwo tu- utwo dufaranga dutanga ngaha bakareka kutudutangisha hanyuma rero kubera kubera ari- tuba ari dukenya nyene bakatureka nyene urabona nk'utu tuntu tudandaza wunguka amahera makenya abantu udatanze ayo mahera baca kugira ngo ano urugendo nuko bimeze turayatanga nyine tugira gute utayatanze kuticara nga kare muri iyo minsi etse undi wicara ngaha baca batwiruka ko abapolisi ko turiko turadandaza bagasahura bimwe bakajana ibindi ibiharage bagasabagiriza aho mu mugikanepfo imvura iguye ikabihitana kabuhomvye ubutegetsi nibudufashe budukomorera iyo soko yacu hanyuma batworohereze twinjiremwo tudandaze mugabo agatahe karamaze guherera ngaha mu bisanzwe ntabakiduhohotera ntabaduhohotera ubu turacuruza neza gusa ariko ubu ntabakiduhohotera kandi niho baduhora baduhohotera yego baratuvugiye shefu de zone yaraje aratuvugira abaduho- abahora baduhohotera kubera ntacyo twahora turonka ubwo ubuni byara- byaraheze ari hamwe umwirimizi usanga yabuze isuka kandi yarasaka kurima ku kubera ubukene butuzinze ugasanga turabuze imbuto ugasanga iburamuna ngo turarima ntitwimbure ugasanga rero twa- turahohoterwa turabura utuntu na tumwe twodufasha kugira ngo ibintu bitere imbere umwirimizi arahambaye kuko utarimye ntubaho aho hose tugenda mu isoko tuba tugiye kurondera ibyo abantu barimye Eh, turondera ibyo turya eroje ngushimire kuri iyi nkuru
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi rero ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bo mu rwanda baracyagowe bikomeye no kubona serivisi z'ibanze baravuga ko bibagora kumvikana na muganga nk'iyo bagiye kwivuza cyangwa se gusobanuza ibibazo byabo iyo bahohotewe inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga iravuga ko kuri ubu kuri buri karere hagiye kujya umukozi ubahuza n'abo baba bashaka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana Icyiciro cy'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ni kimwe mu bigowe cyane no kubana n'abandi bantu mu buryo bw'ubwumvane mwihanahana amakuru. Abo mu Rwanda bavuga ko kubona serivisi hafi ya zose ari ihurizo kuri bo kuko aho bajya kuzishakira usanga ntababasha kumva ururimi rw'amarenga bakoresha nubwo narwo ruzwi na bake cyane ugereranyije n'abantu bafite ubumuga. Amashuri yigisha ururimi rw'amarenga aracyari make cyane kandi n'abayagana usanga atari benshi. umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga bwana emmanuel ndayisaba arasobanura ibibazo bicyugarije abatumva n'abatavuga iyo bangamiye cyane bafite buriya ni ukubasha kumvikana guhanahana amakuru n'abandi nicyo kibazo bafite cya mbere bivuze ngo rero abantu iyo batabasha kumvikana mu rurimi hari- hari byinshi babura mu mashuri abana ntibashobora kujya kwiga kubera ko abarimu batazi ururimi rw'amarenga kwa muganga biba ikibazo kujya kwivuza usanga nta banga ririmo kuko akenera umuntu ujya kumufasha muri polisi nk'uko babyerekanaga naho usanga kugira niba agize ikibazo impuza no- na, na polisi banagiye kuri burigade yahohotewe cyangwa kure ikindi kintu kitari cyiza kiba ikibazo kugira ngo abashe kumvikana nabo kuba batabasha kuvuga ntibanumve ni imbogamizi ikomeye cyane ibabera intambamyi yo kutabasha kugera ku ku bikorwa nk'ibyo abantu b'abanyarwanda bo inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ivuga ko yatangiye gukora inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga ku buryo mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha izaba yarangiye igatangira kwifashishwa mu mashuri yose ariko bigomba kujyana no kubaka ubushobozi bw'ibigo n'amashuri kugira ngo bige neza kandi bigane n'abandi mu burezi budaheza kubigisha ubwabyo ni igice kimwe cy'igisubizo kuko n'abigishwa ururimi rw'amarenga bakarumenya usanga bibagora kumvikana nabo mu miryango yabo kuko bo baba batarwumva nkubito john ni umwarimu wigisha abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga abigisha ubugeni n'ubukorikori mu kigo cy'urubyiruko cya vision jeunesse nouvelle iyo mbogamizi irahari cyane kuko mu mafamiye iwabo usanga batazi ururimi rw'amarenga nyayo ahubwo bakoresha ayo kwiyaranja bityo kumvikana bikaba bikaba ikibazo bikaba imbogamizi kuko ari naho usanga bahura n'ikibazo nko mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se kwa muganga bagiye kwa muganga bityo bikaba ngombwa ko twebwe abarimu ari twe tujya kubahuza na muganga se cyangwa se n'umuyobozi bitewe n'ikibazo yahuye nacyo umwana kutumvikana n'ibindi byiciro by'abo babana mu buzima bwa buri munsi ku rurimi rw'amarenga ni kimwe mu bituma bafatwa nabi n'abandi nk'uko babyivugira uhagarariye abafite ubumuga mu nteko ishinga amategeko depite lucia gaston avuga ko hari ibyamaze gukorwa nko gushyiraho amategeko adahutaza cyangwa ngo aheze abafite ubumuga icyakora avuga ko hakiri intege nke mu ishyirwa mu bikorwa ryayo nko mu myubakire haracyazamuka imiturirwa itarateganyije inzira z'abantu bafite ubumuga bw'ingingo baba abagendera mu tugare n'abandi nyamara itegeko ribibuzanya ryaratowe kera gusa mu inzego z'uturere zose bamaze kumvikana ko hajyaho umukozi wihariye wo gufasha abantu bafite ubumuga butandukanye kubona serivisi bitabagoye kugeza ubu ngubu tumaze kumvikana n'ubuyobozi bw'uturere twose bamaze gushyiraho abakozi bashinzwe ibibazo by'abantu bafite ubumuga muri rusange icyo turiho dukora ni ukumvikana n'inzego zindi zi- zitandukanye kugira ngo naho habeho icyo twita focal point cyangwa se azaba ashinzwe gukurikirana ibibazo by'abantu bafite ubumuga muri urwo rwego inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ivuga ko icyiciro cy'abantu batumva ntibanavuge usanga by'umwihariko kidahagarariwe mu nzego nyinshi kuko abenshi batagize amahirwe yo kwiga isanga mu gihe ururimi rw'amarenga rutarashyirwa mu zigishwa mu mashuri yose hakwiye kubaho guhugura inzego nyinshi zitangirwamo serivisi cyangwa hakaba hari umukozi uhoraho ubihemberwa ushinzwe gusemurira abagana ibigo runaka bahashaka serivisi kugira ngo nabo bisange mu muryango nyarwanda nibutse ko umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ku isi yose wizihizwa ku itariki ya mirongo itatu nzeri buri mwaka ariko uw'uyu mwaka u rwanda rwawizihirije mu karere ka rubavu kuri uyu wa cumi na gatatu ukwakira insanganyamatsiko y'uyu mwaka irashishikariza kudahezwa kw'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hifashishijwe ururimi rw'amarenga claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nyuma y'ibyumweru bibiri abanyeshuri b'impunzi b'abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo mu rusenda mu gihugu cya kongo batangiye umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi na karindwi bibiri cumi n'umunani baracyafite ubukene bw'ibikoresho vedasi ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera muri kongo afite inkuru irambuye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanza yo mu rusenda bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya rukorora riri mu rusenda baganira n'ijwi rya amerika bagaragaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri twaratanguye ku ishure dutangwa ku ishure nyene dutangura mu buzima nyene bu- butoya cane bw'umurefugie nta mwaye novuga ko twari dufise zi- zirengeje cane umuntu ashobora kuba- ashobora kuba afise stilo canke afise nk'agapapuro yandikako les explications n'akandi ka resume izo nizo mwaye novuga ko dufise nta makaye nta- nta karamu nta sakoshe zo gutwara ivyo bikoresho nk'imvu- nk'imvura igihe iguye ivyo vyose ntavyo dufise vraiment nka jewe natanguranye umwaka wa kane bo umwaka wa kane baraduhaye amaniforume baraduhereza n'amakaye mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu ni ukuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha mu wa gatandatu nyene nta kindi kintu basubiye kuduha tena mugabo renuvo veni barabahaye amaniforume barabahereza n'amakaye nubwo abo renuvo veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye Ba- nimba ugiriwe ubuntu ukaronka nk'iryo kaye baguhereza amakaye nk'ane cyangwa atandatu bakira munyeshuri ni ukuvuga rero turahangayika cyane nka twebwe abantu turi mu wa nyuma kuko ushobora gusanga ibintu byose wabishyize mu ikaye imwe uyu mwana w'umukobwa wiga mu mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho babyandika bityo bigatuma badindira mu byo biga nka jewe mu gihande c'iwanje mu makaye nkoresha vrema ibipapuro nasigaje mu makaye ya naipasi Mm, niyo nkoresha nose ubona ari ihe ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukabura aho tuvyandika tukavyibagira canke mu maresume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo aba banyeshuri hari icyo basaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu rusenda amashyirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko yoturonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshi yo gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instruments scolaires nka boîte mathématicale zirashobora gukenerwa muri mathématiques na physique makina urukamigwa ni umukozi ukorera ishyirahamwe rya ebenezere risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi ziga mu mashuri yisumbuye yo mu rusenda atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukundi nta bikoresho bafite igihe ni kirekire ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri hiyongereyeho n'ishuri rya la reflexion rifite abana magana atatu na mirongo irindwi n'umwe urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura efekitife yose yuzuye tuzane ibikoresho bibakwiriye tumenyeshe yuko amashyirahamwe ya save the children na pax kristo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu rusenda yadasenga bo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara y'ikivu y'amajyepfo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino duhere mu rwanda muri kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa kabiri ku wa gatanu ikipe ya polisi fc yatsinze mukura victory siporo ibitego biri kuri kimwe kuri stade huye i butare ku wa gatandatu kuri stade kamarampaka mu karere ka rusizi ikipe ya espoir fc yanganyije na etenseri fc igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya as kigali yatsinze miroplast ibitego bibiri ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya marine fc yanganyije na apr fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu ku kibuga cy'i nyagatare ikipe ya sunrise yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa amagaju fc yatsinze kirehe fc ibitego bibiri ku busa i nyamagabe mu mikino yabaye ejo ku cyumweru kuri stade ubworoherane musanze fc yatsinze bugesera fc igitego kimwe ku busa rayon sport itsinda kiyovu sport ibitego bibiri ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kabiri wa shampiyona ikipe iri ku isonga ni amagaju fc ifite amanota atandatu kuri atandatu ku mwanya wa kabiri hari amakipe atanu yose akagira amanota ane kuri atandatu ayo ni etenseri fc apr fc as kigali rayon sport na marine fc ku mwanya wa karindwi turahasanga amakipe atandatu afite amanota atatu kuri atandatu ayo ni mukura victory siporo gicumbi fc musanze fc polisi fc sunrise na kiyovu siporo ikipe ya cumi na gatatu ni espoir fc ifite inota rimwe kuri atandatu amakipe atatu ari mu myanya ya nyuma akagira ubusa kuri atandatu ni bugesera fc miroplast na kirehe fc tunyarukiye mu mikino y'abana umuryango utari uwa leta witwa children and youth sports organization umaze kubona ubuzima gatozi ndetse wemererwa ubufatanye na minisiteri ya siporo n'umuco nibyo dusobanurirwa n'umuyobozi w'uwo muryango nelson mukasa nibyo twabonye ubuzima gatozi eh, twabonye ubufatanye na minisiteri y'umuco na siporo kikaba ari igikorwa ah, cyiza kandi cy'indashyikirwa Ah, tukaba twifuza gukora cyane kugira ngo tugeze intego zacu twiyemeje twabikoraga ah, muri vakansi eh, tukabikora mu minsi ya, ya weekend ariko noneho tukaba dushaka kugira ngo tubikore ari ikintu gihoraho kandi gifite ireme kandi gifite ah, ejo hazaza ho mu bana no mu rubyiruko muri gahunda z'uyu muryango ugamije guteza imbere siporo mu rubyiruko harimo no kurwanya ibiyobyabwenge n'agakoko gatera sida kurwanya kurwanya ibiyobyabwenge mu, mu, mu basiporutifu kubakangurira kwirinda agakoko gatera sida cyane cyane mujya mubona abasiporutifu cyane burya ibyo bintu ni ibintu bi- bibugarije eh, tukagira ngo eh, turebe ko rwa rubyiruko ruba ru- rufite iriya mpano tubashe kurwegera no ku- kugira ngo turukangurire kwirinda ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge kugira ngo noneho uzabashe kugera ku ntego yarwo icyemezo cy'ubuzima gatozi bw'agateganyo bw'uyu muryango kizarangira mu kwezi kwa cyenda umwaka utaha yari claude munyandinda i kigali urakoze jean claude kuri aya makuru mugenzi wacu hevariste nzi ko banyanka nawe aduhe amakuru ya siporo n'imikino mu burundi ishyirahamwe volleyball mu gisagara cya bujumbura ryatunganije mu mpera z'indwi twari turangije tournoi yo gutanguza ihiganwa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi rushira uwa bibiri na cumi n'umunani ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme muzinga watsinze new colombe iseti zitatu kuri imwe resase watsinze spiru iseti zitatu kuri imwe muzinga utsinda spiru iseti zitatu kuri imwe nyine kuri uyu w'imana muzinga watsinze gender light club iseti zitatu ku busa resase utsinda new colombe iseti zitatu kuri imwe muzinga utsinda resase iseti zitatu ku busa gender light club utsinda resase iseti zitatu kuri imwe imigwi yasumbije iyindi ni muzinga na glc ni nayo izokina urukino rusoza iri higanwa ku ruhande rw'abagabo n'abasore urukino rusoza iri higanwa ruzohuza rukinzo na amikale yasumbije amanota muzinga bujumbura uwezo wa ndani na rumuri bamwe mu barongoye imigwi ya volleyball mu gisagara cya bujumbura babazwa n'ingene haheze imyaka ibiri hadatunganywa amahiganwa ku rwego rw'igihugu ibyo bigaturuka ku gupfa uburongozi muri federasiyo y'umupira w'amaboko ku rwego rw'igihugu nzotunga ishaka imakire arongoye umugwi new colombe yizera ko abegwa n'ayo matati bagiye kuyatorera umuti turabishima cyane ko tuguma dukora twebwe naho haba hari ingorane tuguma dukora ingorane zibaho nivo nasiyonari cyangwa ziba hehe twe tuguma dukora muri muri mu byo gukina izi nkino za volleyball umengo ivyo muri ko murakora ni ukugira gusa mugumye abakinyi abakinyi bagume kuri ritme ntimubona ko umengo ni uguta umwanya oya twe nta mwanya duta tuguma dukora tuguma dukora turindire yuko inzego zo hejuru zitegura championnat national ko zoja hamwe hama zigakora zikorganiza le match national ariko araheze hafi nk'imyaka ibiri mudakina ku rwego rw'igihugu ego iyo myaka ibiri irahaciye mugabo twegaho turi ntitwicaye tuguma dukora kugira ngo tugumye abakinyi ntibayerere ntibagire iki tugumye imigwi yacu kugira ngo turabe yuko tuduza nivo, nivo y'abakinyi bivugwa ko hari ugupfa uburongozi ku rwego rwa federasiyo muri volleyball ni uko nyine bimeze nibaza ko hari kutavugana kwabo hejuru naho ubundi nta ngorane zikomeye zihari nivyo vyonyene bihari vyuko batavugana batavugana abo hejuru bavugana abo hasi abo hasi bavugana abo hejuru dans le cadre du sport twebwe twifuza yuko uh, aba barongozi badutwara abantu badutwara boja hamwe bakavugana kugira ngo imigwi iriko irakora ngaha muri association y'ubujumbura tubone iyo turiko turaja bavugane hama boruganiza izo nkino au niveau national dukine tubone yuko dushitse ku rwego rwo hejuru gushikaho tuzoronka umugwi uzoserukira igihugu mu mpera z'indwi kandi twari turangije ihiganwa ry'igihugu mu mupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi w'indwi ku munsi wa gatandatu igitega aigle noir watsinze les jeunes athletique ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri stade prince rwa gasore lidaridike burundi sport for africa watsinze atletico bibiri kuri kimwe igitega flambo du centre watsindiwe imuhira na buja city igitsindo kimwe ku busa kuri stade rukundi ngozi message ngozi watsinze yatsinze delta star yo mu gatumba ibitsindo bitatu ku busa ku munsi w'imana ngozi ngozi city watsindiwe umuhira na musongati w'igitega kimwe ku busa olympic star y'umuyinga watsinze leliere kimwe ku busa vitaro watsinze kuri stade prince uri rwagasore message y'ubujumbura igitsindo kimwe ku busa muri wigi naho flambo de leste watsinze interstar igitsindo kimwe ku busa ingene imigwi isumbanya vy'imfata kibanza umugwi uri mu kibanza ca mbere ni aigle noir n'amanota cumi n'icenda uwa kabiri ni lideridike burundi sport for africa n'amanota cumi n'umunani uwa gatatu ni message ngozi n'amanota cumi n'umunani uwa kane ni olympic star n'amanota cumi n'atandatu uwa gatanu ni leliere n'amanota cumi n'atatu ubwa cumi na gatandatu aribwo bwa nyuma hari delta star ufise inota rimwe bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma uwadufashe gushyira hamwe ibiganiro ni fatuma karara animasi uwagejeho amakuru ni aloyizi bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije rero amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.